dem say princess adeola mama don storm palace so yes so she don arrive for palace of ife she come meet Kabi, kabiyesi say na fight be dis see say she dey para if you see her dey match dey come you go know say ah dis woman dey vex o who annoy her wetin happen you go just dey wonder because she no even dey smile she just dey burn her face dey frown face dey say her eyes just dey shine like anger wan boil comot for the eye. Hmm no be small matter o yes o you go just dey wonder wetin happen what is it wetin dey vex her welcome back to my youtube channel my wonderful people hope say una dey alright o if na the first time you dey join us for this place we say welcome na here now we dey drop all the hot hot gist about things wey dey sup for inside the palace of ife no forget to subscribe to the channel turn on the bell notification so you get notified as soon as there's a new upload yes thank you very much for doing that and to our old uh, old subscribers who say thank you we appreciate you god bless you for us yes omo dey say um, princess adeola mama show for palace o oh, say no be small matter say she dey vex she dey vex she come meet Kabi Esi because things wey dey happen don tire her dey talk say since this year only this year only three men na um, princess adeola don already carry come once they don dey date o she go dey serious relationship man go love her because na sweet woman eh, lady she be good person and then she and person go dey very good o e go dey lead to something serious you know say once relationship don dey lead to something serious they go come carry you go eh, im papa house make they go introduce once e reach that level na where wahala dey burst hey e say e dey take tell kabiyesi say you dey forget say you get daughters now. you dey treat queen Nomi anyhow na so you suppose dey do you get daughters na no be only me na you born daughter for you sef you get daughters so why you treating somebody's own daughter like this? dem dey tell you doom doom go come your family your your house your household your house you no dey enter your head say once the men carry the uh her daughter go their house The parents go see her come ask her eh where you from she go talk who born you What she talk say na from ile-ife they go come dey look then what she talk say na uh, only of ife pikin e go come be like ah dis oloris don spoil the reputation of ile-ife completely The moment they hear am people go say ah ah ah ah no no no no no say fight fight full their house say fight fight for the house And every day the, everiday eh, eh, di oloris dey fight for the house who know wetin she don learn from dem who know this one who know that one say no no no no before before they go come say make dey greet their in-law or they go come say make dey come do something for her head fight go happen They go beat grace comot for the, their son head He say na the third one be this third person na be this. dis and e no wan make this thing repeat itself say make he go carry im wife bring am back yes o princess adeola mama bin come the other time come fight for kabiyesi from queen Nomi abi o yes o but now she say no be wetin she come o she don realize say the truth must be told say queen Nomi, dem don already talk am say na queen Nomi na belong to the uh, na be the only person wey dey right for kabiyesi and na be the person wey kabiyesi suppose dey with wey go make things go well for kabiyesi and im community say make kabiyesi go bring back queen naomi comot all dis ones wey dey cause wahala for am say dis oloris dey disgrace im name o oh. say weda kabiyesi no dey go online go hear wetin dey happen online yes you no dey go online go know wetin dey dey talk about your place online say weda kabiyesi no even dey hear am for news eh, pipo dey talk say how kabiyesi no go know say ah e don reach like this abi kabiyesi dey don close im eyes like dey say she was so angry eh she dey vex she say she no like as things dey go say e don pass normal yes say e don pass normal no be wetin she dey expect to dey hear by now say her daughter suppose don settle down but because of all this kasala wey all her his oloris dey bring up and down na im dey cause all dis plenty plenty wahala and kabiyesi still get daughters o oh. say make kabiyesi remember say e still get daughters but true true if you think dis thing eh kabiyesi get daughters make you know how e dey take treat queen naomi o oh. make e no go backfire me i dey always pray dis prayer say make wetin my papa no commit make e no go catch me o oh. yes o everybody suppose dey pray dis kind prayer make wetin your mama and papa commit no go catch you because see innocent daughter wey no do anything na eh, eh, as e dey talk about doom dey talk about all these plenty things na e fit go catch her head if you no dey careful because yes na so e dey do you go pray yourself out na you go save yourself that salvation of a thing na per head per head na you go save yourself now they talk say kabiyesi suppose dey remember say e get daughters with the way wey e dey treat queen naomi make e no go affect di innocent daughters wey no know anything wey e no do anything yes dis daughters wey love queen naomi wey dem and queen naomi dey close because na uh, princess adeola now na she go meet uh, queen naomi with her new man go introduce her new man to queen naomi queen naomi bless the new man like di oloris come dey vex as they no reach their side o say dem dey disrespect them. disrespect una una don give una self respect normally before person go give you respect see they say respect is reciprocal that means you go earn dis respect before you collect respect as you dey give respect na so you dey collect respect you cannot get what you don give na how you no go come plant pawpaw come dey expect say make you go pluck mango for the tree e no dey happen like that no no no no no as you pluck plant pawpaw when the time reach abeg try go pluck your pawpaw comot hand for the place no put anybody for talk yes na so e suppose be carry your own dey waka your waka no put us for talk now uh, princess adeola mama don already dey tell kabiyesi say e no like as things dey go say make kabiyesi correct dis thing she is not happy at all make kabiyesi correct dis thing wey dey happen for im palace make e take charge make e no dey do door door for di matter make e take charge do di right thing make e do di right thing o oh, before e go too late e go regret am see eh plenty plenty pipo don warn kabiyesi if kabiyesi make any mistake at dis point eh just know dat it is his fault yes put di blame on him kabiyesi it's at fault because pipo don warn am pipo don tok who neva tok who neva tell kabiyesi who neva bring message di kind tok wey dem don tok dis period di kind message wey dem don bring suppose don reach wey kabiyesi do di right thing so if kabiyesi still make mistake with all dis plenty plenty talk wey dem don talk nah is on him kabiyesi is on you anyway no forget say all the story wey we dey carry come this area dey all alleged information as gathered from the internet That is to say they are all rumors gathered from the internet until confirmed otherwise i no dey stay the palace of ife i no even dey live for ileife na hear say and as i hear am na so i carry am straight to una side dey talk say um, um princess adeola mama don already go enta kabiyesi dey talk say make e go bring back im rightful wife no forget to drop your comment make i know whether you think say she do the right thing or she no try and also please like the video thank you bye